103.5 FM. Home of radio broadcasting and quality programming. Radio 1, 103.5 FM. One for us, we are the one. Radio 1, 103.5 FM. For the best on radio, listen to Radio 1. We are the one. Home of radio broadcasting. so that dey to me for anywhere wey una for the hear me this afternoon how una day waiting they happen waiting they play how they be eh man not ask now. say today. you una understand wetin i mean now. <laughs> alright we don't come we don't show we don't arrive for that. Oh now, bunga program wey today. Summer, I need to wey outside. covid nineteen vaccine come off for ground on top the matter. on top the matter yes na africa check and theatre for a change na dem put hand together wey google news initiative come put hand for dia back say oya oh, make dem come sama all di aproko wey concern covid nineteen vaccine comot for grant and dis program for those wey be say dey just dey lis ten for the first time the program get different segments and na all the different segments na we take dey sama aproko the first one na the drama segment wey the title na life na pot of beans the second one na be the one we go carry sabi sabi person come wey e go sama all those aproko use e no no e sabi sabi take brutalize all that aproko comot for ground the third one na be our poor question wey be say we go dey ask una especially those wey dey follow our instagram and our twitter handles and the fourth one wey no be the last uh, yes because uh, ogbonge informate continue na be our media literacy. Mm-hmm una go dey hear ogbonge information from that one too we still dey use am take dey sama aproko but we we go far my name na aminat sulaimon well of una know asisi eko na me and una na gather dey inside dis motor as me na captain una dey inside dey sit down but make una fasten una seat belt because <laughs> it's about to go down. Hello your chance to win a awoof airtime every month o oh. because as part of this program on top the matter where we did touchlight all the dem say dem say about covid-19 vaccine we did do some research by the side and as you dey lis to this program we can like make you join the list of people where go dey help us answer small small question every month on oh, on wetin you feel about this program awoof airtime dey berekete every month o oh, if you dey part of the first hundred people to join our list if you want may we add you to the list send on top the matter give us on top whatsapp or zero nine zero eight eight three seven seven seven seven eight nine hear the number again o oh, zero nine zero eight three seven seven seven seven eight nine. but you must to lis ten to every episode of the program o oh, so you go fit answer the question well well on top the matter na every wednesday from 1 pm go reach 2 pm on radio one one oh three point five remember say awufe time go dey every month o oh, for the first hundred people wey go join the list. don run abi you still dey where you dey you don run abi you still dey because if to say na me be you i go don pick race go send on top the matter put for that whatsapp number wey be say dem call give you just now but in case you no hear that whatsapp number again na zero nine zero eight three seven seven seven seven eight nine again zero nine zero eight three seven seven seven seven eight nine just send on top the matter give them for there you sef go dey among the first hundred people wey be say dem go chop eh, dem go chop awoof airtime <laughs> Very well, so make you quick quick quick quick quick go do wetin i tell you just now All alright for those wey be say dem dey follow our uh, instagram and our twitter Andrews. e get one question wey be say i wan ask una that question eh e just dey my mind as i just take as we just take put am for there now we come talk say okay for for those wey don still dey follow am make dem for still know wetin dey happen na make us just carry that question come wetin be the question <laughs> the question be say you think say covid nineteen vaccine fit make person test positive for hiv as in you don go collect covid nineteen vaccine finish na you come go do test dem come talk say you dey hiv positive yeah. mm. but anyway sha after our sabi sabi person after he don use him know know and sabi sabi take conquer their procon finish that time na we go come read the result come out the only thing wey i want here for inside na be yes or no and we dey do this one make we for know people wey dey carry the ogbonge informate and the one wey be say na procon na dey see the tie join wrapper up and down but as e dey be normally normally na we don dey enter the first segment and wetin be the first segment na be the drama segment this drama title na life na pot of beans <laughs> i know say una don dey hear that dey dey go inside pot of beans <laughs> different different things so as their pro con ten dey come na so we dey use this program take dey samar life na pot of beans lis ten to this drama well well mm -hmm. because after the drama e get question wey be say we go ask una you hear am you get it <laughs> don't forget about it just get it so life na pot of beans Who you're done, we will come back. baby, uh, why does your leg Can't get? I don't understand. I don't even recognize the leg again. Can't they big. Yeah, some side they big. Some side. Uh, come like say they pull water from somewhere. Now you fetch water from inside. No, now you know say the thing just be. Now what did they make you see? Now see, see this place. Ah Alright, now you. Yeah? Hey, eh, eh, see, I want to start a eh, TikTok video now. Hmm. TikTok video. <laughs> it will shock you na there money dey now. oh god you know the. you see every time na you just you just make me the laugh. we need to That's make money na baby we need to make money na tiktok, TikTok money dey now. tiktok na you want to do uh -huh. now. how many how many people wey carry belle for front like this you see for tiktok. ah you no know. no na question i ask. Eh? go look na go look number two eh. wetin you even know wey you wan go dey talk for tiktok sef wetin you wan go do for there wetin you wan dey do. e go shock you. no wetin you wan dey do. no worry na this ah. as you go dey go shock you. <laughs> Ah, ah. make i tell you one thing. Mm. dem no dey quarrel for tiktok o. Oh. abeg make i hear what. because i know if na to quarrel. abeg abeg abeg make i hear. <laughs> how far na the bread with uh, uh, ah, avocado madam tiktok fried no go help get am i don't tell you say i go for you you wan make i go now. Eh, go now now. make i check time because i suppose still watch ball later so make i know as i go take go. now. Mm. i don hear i don hear make i na only the thing wey you want be na any other thing. Eh, there may be later. Mm. you fit come go down that bridge. Mm. you fit go go go buy um, uh, beans wey dey roast wey dey call put fried corn inside. beans wey dey see your mouth beans wey dey roast. Eh. beans wey dey roast. and a couple fried corn inside. fried corn. no worry you go see open data. you go see open your own restaurant. you don't finish any other thing. you don't finish. Uh, yes. you don't want goat wey chop right. goat <laughs> all right. Now the call make i go soon i'll, I'll come back now. Hmm? Okay. Not dey not no branch o. i dey come now. Not branch o oh. no branch oh. hey. Now, in case somebody is still out there not believing, not understanding what I'm saying, right? Throwing a blind eye to it. I challenge you, right? I challenge you to go out there. If you took the jab, if you took the COVID vaccine, go do an HIV test and come back and tell us, right? Yeah. Come back and tell us because chances are you will be tested positive, right? The other countries have proven this. Australia has already withdrawn the, the, the vaccine because they first discovered this whole thing about people testing positive yeah. for HIV. This stuff is real. Go test yourself for HIV, right? We know it's not because you got the virus, right? You're playing safe, you're a good person. But because you got the shot, the shot is, is yeah. suppressing your immune, is killing off your immune, right? Right now you're operating at 35% capacity, low capacity low, right? So now, and the, and the red flag is okay, that means you got HIV, right? So you test positive for the HIV. And they're, they're calling, no, it's false positive. The fact is you tested positive for HIV. That's it. So go test. I'm challenging you, all the people. No, no, no, no this is not. This is BS. Go test yourself for HIV if you took the shot. If you come back and tell me. Wait, oh, okay, sit down with. Believe or not, I need to. I need to watch this video. Because I'm telling you. Yay! Right? Hmm. Oh, if i talk am dem no go hear after now if i talk they go say kate don start again you do like a person wey one one boat don lose for head dem no go hear Check. una dey see this video now say covid nineteen vaccine e fit make person test hiv positive ah, ah. i know wetin i go do i go go send am to the uh, uh, family whatsapp group make dem sef see Uh, yes i dey spread information mm-hmm. make everybody all dey hear legit information make dem dey okay. Hey, eh, madam, ah, thank you very much. My change. Okay. Oh, okay. Thank you. Thank you, ma. Ah, oh boy. Now, wow. Ah, now, ah. You saw when my brother they send me voice note. You just don't see what's happening again. Make I put you for player for you. Make I everything they talk. Well, Kazim, good afternoon. I don't know whether you say how to, you know, the I know just understand you and your wife take matter as this COVID-19 wahala itself. What do they want happen? Right? Eh? If they can't give you way cake post for the platform now, I think you never put your WhatsApp to your wife post. I think now you have the post that I don't understand. Ah, How can post video when they talk to uh, COVID 19 vaccine to make somebody test positive to HIV? Where she get that kind of video? Eh? And you, brother, I don't even understand you, Papa, Sometimes if I get for kids, now you have get uh, You, I don't tell you several times. you get credible uh, uh, when you go, get correct information as take COVID 19 vaccine. Africa check some, off World Health Organization dey there, NCDC dey there, every information wey concern the COVID nineteen e dey on top of this uh, uh, web website the one I just call now. I use to go and check every time. biscuit which kind wife be this wetin be dis video when she see this video wey she go this time i i just comot for house never everybody, two minutes she don start this tiktok so na this line na she wan dey post for tiktok top of tiktok e be like say dis time na me go handle am by myself make i go better for house which kind thing be this one. wait no no no ask no ask hello hello hello wait just wait make i i wan ask just tell me just tell me wetin be your problem wetin be that thing wey dey worry you tell me what that thing wey dey disturb you tell me wetin be the problem no ask me wetin i be you know wetin you do wetin be the problem wetin dey worry you nobody fighting. you na you be my na you dey give me problem na you wan kill me for this wetin be your problem i just comot for this house e never reach two minutes you don begin dey post wetin you no sabi just now just now when i dey collect change now they come back and now my brother send me uh, voice note say you go post am say covid nineteen na dey cause me to get hiv kate which kind person you be mm. wetin be your problem where you see am he say he wan start tiktok na this no na this nonsense something wey no get sense na he wan dey post who tell say no get sense na he dey post Where you see am make you answer another question the belle wey na only na only you go be the first person wey go get belle abi eh because you begin dey post anything about i don see dog wey get belle dem no misbehave goat get belle you no misbehave you human being you get belle with a biscuit wetin be your problem ah. wetin be your problem. because of this video na make you dey. yes yes. you dey compare me to dog am. i no compare i dey tell dem say dem no dey misbehave why you dey misbehave you check am for who website to say whether like whether it's correct i never tell you go to who website you go check whether e correct africa uh, dot org. you go check out whether it's correct eh ncdc website go there to check before you begin post something wey you no know you dey begin dey post something up and down no cry here. Baby, the baby baby dey sleep. no dey use that one no dey use this cry cry if you wan cry or carry bucket for you make you dey cry if na you hold baby come out from your from your head wetin dey worry you na you go first get belle na you go first get belle ah which kind belle you get wey dey give you problem dey post something. wey you no sabi. make i see that make i make i see that thing for your head again make i see that that that that, that thing for your hand tiktok see head like tiktok. even though even though i'm fasting i no go dey come make you come with that thing vaccine make my pikin come take me early papa no go food i no dey collect anything go dey compare me to goat dog. not a small something una hear aproko wey be say fit dabaru everything fit your turn everything upside down one time imagine how person go carry all this kind big aproko aproko be say if you talk am inside cloth sef you fit tear the cloth ah <laughs> na wow all right my people as una hear am so na so me sef hear am so the time don reach now for una to come call us tell us if na you na him be kazeem how you wan take convince kate the wife say covid nineteen vaccine no dey make person test hiv positive how you wan take convince am for this matter wey dey ground so now now you don dey cry like like fowl wey dem use the basket cover dey do like say one thing one thing happen anyway sha um, and make una no forget say the number wey una go call us put na for zero eight one three three three one three one seven two again zero eight one three three three one three one seven two or zero one three four three eight four three nine or zero one three four three eight four three eight and remember say the program na still on top the matter for radio one one oh three dot five fm the news talk sports station so as we dey wait for una call now as una know say the way e take dey be oh we don forget the first call for here make we first uh, pick am make una pick that first call make we hear wetin di caller wan tok hello caller good afternoon good afternoon oh, thank god o oh, your name and where you from dey call. my name is sufianu i'm calling you from bariga. okay sufianu from bariga oya. Oh, yeah. Yeah. Shapali, you lis ten to the uh, program this afternoon. Yeah, I lis ten to the program. Okay. Um, they will ask that part for you again kazeem and kate dey dey inside studio now ah. so when dey hard am for you again when you reach where you want for chook mouth put you go sh just shout change and we go let you chook mouth put for inside make we go. oya oh, oh, sharparly. Uh, eh, eh, kate come here i dey hear you tell me wetin be the colour of your problem tell me no no tell me the colour of your problem eh? you go dey post go dey when you see am say uh, covid nineteen vaccine dey give person hiv you just carry am begin post anywhere. e dey give person hiv na so i see what for the video na na so i hear am. you know say i don say i go woz you. oya now oga sufianu oya face am sharp sharp. e don change na oya face skate. yes. Yeah, you change the blue wearing. i dey hear you. you know what is eh, the no be say is relating that what are you saying to that COVID nineteen that you. you say wetin. the thing that we do sorry don back if, you want before you judge the thing you can ask the people who know. Eh, so they come oh Child, this man Oh, o oh. eh, oga sufianu go call us again when he gets, um, when he just when e, the network dey good for your side visit dey try us again All ọrẹ mẹdìbò normally normally as e dey be as our uh, sabi sabi person wey be say go come use e own nono e sabi sabi take sama brutalize e go follow those aprocos wey go just dey talk up and down so um, na only god wey be say na only god na e go help us put so so this our sabi sabi person na him e go come sama am so as e dey come small small uh oh you don reach here finish You don reach here finish her name na professor mary selin baba and she na professor of virology for university of maiduguri prof good afternoon ma. yeah good afternoon. i too dey happy to dey hear your voice o. Oh. yeah it's good to hear your voice too. <laughs> <laughs> thank you ma. How Meduguri this afternoon? Meduguri is fine. Just waiting for your visit. Well, ah, no wahala. We go come. We go come. As far as we still dey on top the matter, I dey come Meduguri. <laughs> ah, well, uh, ah, ah, mm -mm, mm -mm, ah, ah, ah, ah, prof, we dey on, we dey on there. <laughs> we dey on there. <laughs> all right prof ma the question wey dem get for you today yes uh, as e dey be normally you know say uh, if um, fire never finish for cloth blood no dey finish for hand na make us talk ex exactly yes so na make us talk say we must to sama all the aproko comot for ground you no get how e wan be. yes ma ma the uh, first question wey be say dem get for you for here be say shey na true say dem carry some fragments of protein wey dey inside hiv dem go put am for inside covid nineteen vaccine. hey um, ah. may god deliver people oh. ah. may god deliver people from propaganda and false information. Hmm. may god deliver it's wrong it's not true. Hmm. now hmm. Ma, let me tell everybody. okay. hiv is a different virus completely. Hmm. And COVID 19 is a different virus completely. Okay. HIV attacks the blood. Okay. COVID 19 attacks the respiratory. So if these two viruses, they have their own requirements, and their requirements are not the same. Okay. So there's okay. no how COVID 19 will give rise to HIV. It's not possible. Ah, now wow. It's not possible. It cannot happen. There is, let me. Mm. And except the people who produce or who are working for SIP mm. and then who are those working, that the same people are working with uh, COVID 19 vaccine and mm. they contaminated. Mm. Mm. Even if it's even if it is contaminated, yes. and you are taking uh, protein vaccine okay. injection, okay. it will not. Uh, it, it, it, cannot stay. where COVID 19 will stay. Hmm. Hmm. You hear me, though? Yes, ma'am. Because there are two, there are two different, two different people covered there. Hmm. Two different organisms, two different virus. Hmm. They, have, they, they have nothing in common except that they are all viruses. That's all. They are what they want to survive are different. Hmm. The place where they can take are different. Okay. Okay. You understand? So there's no relationship. Yes, ma. Hmm. Okay. let me give, another example. Okay, ma. Let's get polio. Polio can be transmitted. It can spread if you eat food or water that is contaminated. Okay. The chicken puts polio in the blood. It's hmm. not stay because it is what he needs to pay. It's not there in the blood. Hmm. Hmm. Do you understand? I hear you. I hear you. Okay. Okay. It's blood. That's why it's transmitted through blood products. Blood and blood products. Or, or, or, or, or, or, or what you call it, the secretion in the body. Okay. The inside the million, COVID-19 only deals with toughness from the respiratory tract. Okay. From the mouth, the mouth, you understand? Yes, so, yes. They are two different things. They okay. cannot mix. Okay, ma. They cannot. Okay, ma. Thank you very much, ma. All right, make we see here wetin dis our caller uh, eh, wetin he get for us this afternoon uh, hello caller good afternoon. good afternoon. good afternoon your name and where you from dey call us. Eh? hello. Dayo, Dayo from Benin. okay mr Dayo from Benin you lis ten to the program this afternoon. Yes. okay dem go quick dem go sharply heart that part for you again then when you reach where you wan for chook mouth you go shout change. Oh yeah, now. I they ask you same question. You never answer me. Where be your source? Where you take them? Where you see them? And who send this I to you before you go begin? Which video you now. see? You check them. Where you check them for WHO website? you na true. I need to check anything. I don't need to check anything. COVID nineteen This school where you go. This school where you go. Now you go school. The school Don't go through you. No, I not understand. No, no, they insult me. I mean they the belle dey worry you. No, they insult me. Leave me. Who insult you? Na you they insult yourself. Insult me. Na you dey insult yourself. No cry any cry here. I don't know the colour of you. I don't know what you are doing. you need deliverance. <laughs> brother dayo dey yes o. yes i dey i dey. oya oh, na oya oh, sharp change May we let you face uh, kate. okay change change. Oh yeah, kate there, here. kate. yes. wait wait wait for see that one na. Ah. i see am for video. for video say wetin. <laughs> no that one no no be no be video dem dey tell you no be video ìyá mi wọ́n fi fídíò wọ́n fi check anything for fídíò ìgbà wetin me i see for that video e show me i no wan hear wetin any other person wan tell me so as i dey like this. no no no video no. say covid nineteen vaccine dey cause e dey cause hiv make una no disturb me i no dey collect any vaccine you collect don collect you don collect. i don collect i don collect you dey hear me i don collect my family don collect for my house don collect you dey understand. no i no concern you emi i no dey collect anything. you collect i go come carry you go first by myself yeah i go come carry you by myself you carry you go collect am. you where are i no dey go anywhere o oh. i no dey collect anything make una no put me for trouble. no e no dey no nothing nothing like hiv nothing like anything that of dey go. all right uh, brother dayo yes, the way you take talk to una so see as your voice calm this afternoon wetin dey happen. i just dey i dey up i no go work today. okay so the way you take talk to una so you don fit convince kate so you sure say kate go go collect so. yes ma you must surely go collect now. wey kate get am for mind say one thing one thing. Eh. eh why you think say why you think say you go go collect and why you think so. ah well, when when we dey tell you you must you must you must what i don't talk to person the dey hear na no be by sharp i don't tell them respect. really you get that gift <laughs> all right the way you take talk to rana wey make you believe say go yeah, you feel that talk to people for outside. by god's grace by god's grace all right you guys any question for our service sabi person. All right. Make you do make you collect make you collect. Uh, uh. All right, they hear you. <laughs> All right. My people, we still on top the matter for Radio 103.5 FM, and our Wasami Sabi person still there here with us, Professor Mary Selin, will be virologist for University of Meduguri. Prof, ma. Prof, ma. Yes, my dear, I'm listening. Okay, ma. Okay, ma. Yes, ma. The second question, what I get for you, here, be say, there's no whether it dey possible make person carry HIV from COVID vaccine. Like as you just collect COVID vaccine finish, HIV go your come. it can still keeping the same. It's the same. What the explanation I get is the best one. It's still, it's still the same. It's not possible. Like I Mm. It's, not, it's not possible. Like I said, for instance, you are taking all information. And we just get them and just release it to social media. It's wrong. Ah, now only God now go help us. Oh. Now only God now go help us. Mm, it's okay. All right, I'll wait for your call. Thank okay, you. okay. Thank you very much, ma'am. all right my people we still there on top the matter for radio one one oh three dot five fm. hello caller good afternoon. good afternoon. good afternoon your name and where you from dey call us. Um, my name na Steven. i dey come from benin. Steven from benin. apapava. from apapava for benin hey okay you lis ten to the program this afternoon. i, I no too lis ten. mr stephen so na be your first time wey you dey call. Wow, thank you very much. All right, you know to listen, they go play that part for you again, eh? Once they play the part, then when you reach where you go for chook mouth put, stay face am, you go shout change, then we go let you, we go let you chook mouth put, you go face am. You hear? No go anywhere, oh, just hold on. You go just shout change when you reach where you want for chook mouth put. Oh yeah. See, Kate, I don't know wetin dey worry you go see I don't know where you go see you go post uh, video say uh, uh, covid nineteen vaccine dey e cause hiv yes na yes na which kind which kind thing dey your brain which kind thing dey your brain i no understand which one be say i dey insult you which one say i insult you covid nineteen vaccine dey cause hiv which video if you see am for video you no need to go check for that video they show they show some people wey get am na na you dey tell me only you go na only you dey see anything like that nobody you okay when you something like that brother steve don shout change oya make una brother steve oya face kate to oh, where dey see something. Mm-hmm. yes. hello. ó yá mr uh, madam kate ó oh, yá face am. kate. i dey hear you. all right uh, oh oh we don miss that one we miss that one um, our sabi sabi person still dey here eh, prof mary selling prof ma. yes. yes ma eh, well done ma and yes ma the other question we still get for here be say they say hmm, Share na true say covid nineteen vaccine it e dey suppress person immunity so tey e go come reach thirty-five percent and thirty-five percent wey e fit make person go catch uh, eh, hiv They say they say go suppress person immunity so tey that thirty-five percent go reach thirty-five percent that thirty-five percent na go come make am go catch hiv. Uh, let me, uh, I will answer Okay. If somebody is infected with HIV, okay. The, requirement, the requirement of HIV to survive is immune cells. Hmm. So when HIV infect somebody. He can't take to himself. Hmm. It's possible that that person immunity will be completely low. Okay. And that should be completely low. That's why uh, so many other infections, pathogens, can enter the patient, and that's when the patient will have acquired immunodeficiency syndrome. And so many other infections will start up. COVID 19, because it's a target, when somebody is infected with COVID 19, Mm. Literally, not you know, literally. Okay. It's that it can lower the immunity. It's hmm. not like the same rate as that of HIV. Okay. Please note that, not the same rate. So now let's talk about COVID-19 vaccine. COVID-19 vaccine does not lower immunity. Hmm. What it does is that, like I mentioned it in one of the discussions we had with you. Okay. the, the COVID-19 vaccine is that ability to cause disease is low. Okay, okay. to that kind of virus and put into the human body. Mm. So when the body sees to, the body will build immunity. So okay. that in case that person come, come across, hmm. Eh, 19 that, uh, eh, that can cause it, it, can no longer, longer cause it. Okay. But it, the vaccine protects. It does not cure, it protects. Okay, okay. Thank you. Yes. 19 does not at all. Okay. mm. the hmm. that is already available. okay. already Okay, ma. It's, it's already, it's already, it's already synthesized. Okay, so ma. Once come in contact with COVID-19 virus that can cause disease, okay. the body prepares itself with attack it immediately. So okay. it cannot lower the immunity of the person. All right. All right, ma. Thank you very much, ma. You understand? Yes, ma. Thank you very much, ma. Well, ma, we'll see here what it is our caller get for us. Hello, caller. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Your name and where you dey come from? Bukola from Benin. Okay, Madam Bukola from Benin, good afternoon. Good afternoon. You listen to the program this afternoon? Okay, uh, listen to that. Okay, go ask that part for you again. When you reach where you want for put you go shout change. Okay. Oh, yeah. make i tell you kate if you wan popular if you wan no be say you go just any video wey you see you go begin post you see video say they somebody come and be, begin talk say covid nineteen vaccine dey give person hiv positive and the next thing wey you go do you no even think you no even check you no cross check you no go who you no go africa check for check where you cross check where you share where you share hiv simple simple even say you wan make i give you make i give you nod. ẹ ẹ oya madam bukola fesa madam kate na everything wey you dey see for social media na you dey believe. madam bukola hmm. i dey hear you. covid nineteen vaccine i see am for the video say e dey cause hiv. e no dey cause am e no verify am well dat one na obubu yeye news e no dey cause any hiv because me sef don still carry i don collect am so e no dey cause hiv go collect am. you don go you don go check yourself. i don check myself. Hmm. every three three months i dey do hiv um, eh, test So nothing. no dey that one na na fake news na you just carry up and down so abeg. so then the people wey dey for the video dem dey lie abi. dem dey lie no be everything wey dey dey social media na everybody dey believe dem wan just popular for nothing dem wan trend everybody wan trend na you sef over to dey follow dem dey trend for the for the wrong thing e no good na abeg change change your perspective on people. na me i don talk my own o. Oh. No. I don't talk my own. I don't talk my own. No, I don't talk my own. I don't tell you now. <laughs> All right, Madam Bukola. The way you take talk to her, so you sure say go yeah. He go yeah. you? why you think so? Why you think so? I not yeah, like she know. Men no they carry woman again. Men no they carry all those bad bad news again. No be true. Why you think say go don hear? You say I don talk your own Now, Me too, I still you say I don't talk my own. Ah. But Uh-huh. so the way you take talk to her so when you take give her the experience wey you sef don't get you feel use am talk to people for outside. yes this is can very good you get any question for our sabi sabi person. no I'm not get question. thank you very much madam bukola god bless you. alright i make we still go back to our sabi sabi person uh, prof prof ma prof ma. Yes, my dear. Yes, yes, ma. Well done, ma. Okay. Yes, ma. another question wey I get for you here be say that one say some of these some of these our people wey dey spread aproko dey go carry the back of uh, research take dey do their proof up and down so dem talk say uh, prof ma hear yeah, well well dem talk say mm -hmm. e get one time wey covid nineteen vaccine sample dey show sign say e dey contact with uh, eh, hiv test from obodo australia wetin come happen that time wey e come be like that and na true say they abandon that trial they just put the trial for one side. yeah those people like i said you know remember what i told you. Mm. give for instance people who are working on hiv and they are producing covid nineteen vaccine if they in one way or the other they are now going to be contaminated Is possible. Mm. You understand? That's yes. what I'm trying to say. even seed is contaminated and it enters into the human body. Because mm. the requirements of the two viruses are different. It's, possible that that person, I took the good in 1913, many of us took it here. And nobody is tested for HIV. Uh, nobody. Mm. It's all the same. Maybe the people who did it, all right, let me give another example. When we started, Nigeria started taking food for COVID-19 they some laughed because they did not prepare them very well. They started spreading, And everybody in the lab was infected. And they closed down the lab. Can hmm. you now say that it's because of the COVID 19? Hmm. Hmm. No. Of course. I, I hope you understand. I get it. So, I, I get that. Because many, many, many organizations, many institutions, many laboratories, that were Okay, ma. Okay, ma. It's your big carelessness that if it happened. it could be carelessness. But I'm telling you the truth. There okay, ma. No relationship. All right. All right. There is no relationship between COVID 19 vaccine and, and HIV. HIV. There is no relationship. All right. HIV virus and COVID 19 vaccine. There is no relationship. All right, ma. Often are just not the same. Wow. They don't have the same requirements. Uh, okay, now thank you very much ma alright my people, make una no forget say na africa check and theatre for a change na dem bring ogbonge dis ogbonge program come come use am take sama covid nineteen vaccine and protocol for dey carry up and down comot for our obodo nigeria make you no forget to call us o oh, for zero eight one three three three one three one seven two zero eight one three three three one three one seven two hello caller good afternoon. good afternoon, good afternoon. your name and where you from dey call. Ọláòjó. Ọláòjó from where? From, from, from Benin City. Ọláòjó, you listen to the program this afternoon. I listen to the network for uh, Facebook like uh, the just the Eh, okay. They go ask that part for you again. So when you reach where you want for chook pants put, then you shout change. oh yeah, sharply. Ask me, see, just tell me one, just give me one reason, or tell me what wetin worry you tell me wetin go make you see video wey dey talk say covid-19 vaccine dey cause hiv and the only thing wey you fit do you no need to go check you no even go check wait na for post am na for go post am. covid-19 vaccine dey cause hiv i no know which reason you dey find for my mouth again. no just tell me eh? reason just tell me reason why you no go fit think. e dey cause e dey cause hiv na when you get belle wait when you get belle the belle na you replace your brain tell me you no need to dey insult me o no tell me no dey eh, insult me i ask you question everything wey i dey talk na question i dey ask you mr alaojo na you replace your brain. mr oya shout change Mama, oya face am. Uh, uh, you all know say uh, hiv and covid nineteen covid nineteen na different na different thing. na different thing but na the vaccine na dey cause e dey e fit cause am.

all this one na dey talk i no believe am. make go ask make go ask am make go ask doctor. which doctor. make you go to nigeria like cause you hiv o hiv na another another another sickness at at a time dey for covid another disease but uh, for we dey use for uh, covid nineteen nothing nothing e no dey cause anything you go don see you go see don take am you go know no concern me o. Oh i shall not say dey cause dey cause dey cause hiv na my own be that i no wan hear anything I need to tell you the truth. Maybe na where get where the best, maybe where you for okay to everything. Maybe na there they for the to tell you nothing to do. But for me, HIV and COVID-19 na different. No be first, no be uh, this way you see, but I think when you see, no be constant time for your body. I think your baby, you just dey talk wetin no no no just make sense at all. Wetin dey hear me? No just dey talk wetin no make sense. Oh, all right, brother Laojo you don fit convince kate so with the way you take tell am. why you think so. because hiv and go to like say na different na different way entirely and you know say say vaccine you go for this like god take care of at all at all. no fit happen no fit happen my brother so the way you come take talk to una so wey you feel say tey yes so you fit use am talk to people for outside. ah mama kɔ fama alo awo kɔ fama lɔbi nidza nizonya nizonya awo kɔ awo awo awo kɔ pipo. ɛ eh? ɛhɛ eh, eh. <laughs> all right all right thank you so much bro thank you so much hello ma okay ma yes ma and um, yes ma i dey hear you i dey with you ma the last question wey dem get for here for you ma dem say hope you hope say you too lis ten to the drama ma yes i lis ten. okay ma so if na you be kazeem how you wan take convince kate say covid nineteen vaccine no dey make person test hiv positive kate dey here o you go dey talk to her directly. yes uh, uh, <coughs> what kate did was wrong because kate was just listening to uh, information from the. she dey here make you face am directly she dey here. yes kate And the yes. don't listen to uh, something like that that was strange on the television that the uh, people will people will get the uh, COVID nineteen vaccine uh, went and tested uh, HIV positive. And immediately, you did not even share the idea with your husband. You didn't. You just released it. But you think it was the dangerous information. You wanted the whole population, the whole world to get, to get out that information. I might be looking for something that could make people to die. That means you would have killed the whole world. Mom, if I tell my husband, he no go, he no go answer me. I mean, I know say the from the this the video where me I see na true. I'm Sorry to interrupt you. He he no go answer you because your husband the way he standing in that in that place. He he is more church. He is more mature. He is more experienced than you. No, what does that happen? Listen to your husband before you should not any information out. Eh? And you hate it. Another person was blaming your husband. Okay, ma. The controlling his wife. And that is releasing to the public. And then your husband is not ashamed of your action. Hmm. Hmm. That is good for the wife to record the kind of information whether the husband oh, or not share with your husband. Keep two of you as complete. If you look for a neighbor, somebody within your vicinity that is more educated or more knowledge in that field and confirm or even go to the net and Google and get information. So because you don't share that kind of bad information to the public, that means you can feel. All right, ma. Okay, ma. Thank you very, very much. God go bless you for this one wey be say you talk to am. Mama, you don even dey you dey use am take dey cover face for shame. <laughs> no be small thing thank you so much professor mary selling say we call you and you answer us. Thank you. Yes, ma. for people wey be say they just dey join us, the person voice one una the hear now, Professor Mary Selling Baba and she na virologist for University of Maiduguri. We know say una not fair hear am before, but uh, all of us na gather dey on top the matter. All right, uh, my people, we still there on top the matter as we take this. so. But before we still to go far, we need to lis ten oh we still get one call oya oh, make we pick that call make we hear wetin the caller uh, wetin e get to tell us hello good afternoon caller good afternoon abeg talk come out wey we hear you well well your name na adelaja from where from benin oya oh, yeah, mr adelaja you lis ten to the program you lis ten all right um, if eh, you go ask that part for you again then if you reach where you want for chook mouth put sharply sharply because no time again then you go just shout change and they go leave you make you chook mouth put oh yeah, sharply sharply. I don tell you before. I no know whether na the pregnancy wey you get na im dey disturb you. I don see goat wey get belle, e no misbehave. I see dog, e no misbehave. You human being get belle, you begin misbehave. Wetin be your problem? Wetin be the colour of your? I no insult you. Na question I dey ask you. Na question I dey ask you. Imagine you see the talk say people dey think man say dey cause HIV. You see the talk when you see am. When you see am. Mr Adelaja, shout change o oh, make you face dem. Abba. Hello hello uh, we don lost that uh, call right, my people. like this, like this, as we dey so make we go lis ten to anoda ogbonge informate for our media literacy then if we come back from that one now we go come read the result of that poll question whether yes na go many pass abi na no many many pass abi na proko na many pass abi na pipo wey get confam informate na many pass we dey come back make una no go anywhere. Uh, maybe. Hello, welcome to Know the Facts, Get the Vax. This is series where Africa Check bring coming to the what to help you check COVID 19 health claims, quacks, and cures. COVID 19 vaccine to save life. Now the best way wey you protect yourself, your family, and your community. For inside this series, we go learn more about covid-19 and the different vaccines we dey how dem dey do am how e dey work how you fit understand and use important healthcare informate The covid-19 pandemic don make us spend more time online so we go dey connected but as e make sense reach to dey in touch with friends and family online also e dey expose us to other risky things like cyberbullying cyber attacks 419 dem and online stalkers For this episode, we go give you some tips wey you help you stay safe online. First thing na to know your apps. E good make you know if your private information dey secure. on top the apps and sites wey you dey use. As they use this kind of informate make recommendations of things where you feel like but they fit also share your informate with advertisers and other companies check your privacy settings to dey make sure say you dey aware of how dem dey store or use your data you fit also change the permission wey give this app access to your data or device This step dey very important when you dey use video conferencing apps wey dey use your camera and microphone for real time secondly limit your footprint your digital footprint na all the information about you wey dey online whether na the one wey you post yourself or the one wey other people post this information no dey disappear you gats think well well about wetin you dey share online wetin dey give informate wey fit help some wayo pipo get their password wey e dey need and even give dem access to their private photos to protect yourself you fit do these things delete your online account wey you no dey use install password manager wey fit store and encrypt your password and no dey share your location finally think before you click covid nineteen dey new and we no really sabi am well yet And if you make 419 people, they target you because they fit sense your fear and uncertainty. If they send you any email or SMS where they claim say they get me informate about the virus, but then they ask make you click one link or open some kind of attachment make sure say na from reliable sources. from come. four one nine people fit use this kind trick take hack your device or get your personal informate. if you no fit recognize the contact details or the organization wey contact you abeg no click the link or attachment o instead search for website or any source wey fit confirm the informate. we no dey quick realize the level of informate wey we dey share online or the one wey we dey store on top our devices and this make dem 419 us. So dey informed and stay safe online. Share this tip give your friends and family and join us for the next episode of Know the Fact, Get the Facts where we go dey explain how you fit stay safe and protect your mental health for inside the environment of chaotic informate wey the COVID-19 pandemic don create. don hear so make you as you don get the fact so as you don hear the fact make you go get the vaccine na im be wetin dem dey tell you alright sharparly sharparly the one wey be say una wan hear now na be the poll result make we know who get ogbonge information and who carry am proko right now for my front here both for our twitter handle and for our instagram handle the people wey talk say no covid nineteen vaccine no dey make person test for hiv positive dem na eighty-two percent na dem be and people wey talk say yes covid nineteen vaccine dey make person test for hiv positive dem na only eighteen percent na dem be my mind come down coolẹ̀ small because people wey get the ogbonge informate dem many pass people wey dey carry the aproko uh, but the small one wey still dey carry aproko so wetin una dey wait for wetin una dey do comot for dat side go join for wey get di ogbonge informate make everything for dey go siriri werere and today challenge wey i get for you be say if you hear any vaccine aproko yes covid nineteen vaccine aproko try get di ogbonge informate from pipo wey really sabi am make you for fit correct di person wey talk dat aproko and you go come reach us tell us how you take correct or convince that person wey the person come get the ogbonge informate too you go reach us for our facebook handle for africa check ng for our instagram africa check ng for our twitter africa check ng or for our whatsapp for zero nine zero eight three seven seven seven seven eight nine again zero nine zero eight three seven seven seven seven eight nine like this like this normally as we dey be we don dey pack our load dey comot for here for today we thank our sabi sabi person wey we call wey come sama their proko for today so wey her name na professor mary selim baba thank you ma say we call you and you come three gboza for the team wey be say dey cook this program and the program done come be wetin everybody dey hear dey learn from we give big gboza to our supervisor Abisola and our producer Becca Olu and then my own name na aminat Sulaimon. but before i go no forget to say africa check and theatre for a change na dem pull hand together wey google news initiative come put hand for their back say oya oh alele make we go sama every aproko wey be say concern covid nineteen vaccine comot for obodo nigeria na im make dem carry dis program come your domot and dem carry am come di news talk spot station wey oda station dey follow radio one. <laughs> all right my people till next week when we go come again not forget to every wednesday for 1pm go reach 2pm Now this program go dey come your domot make you dey ready make you dey listen to Ram. well well and before next week when be say me go come here make sure say <laughs> you go take your covid 19 vaccine till then me i go tell you now say bye bye.